iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na Jeffrey Mutagoma nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda, umubare w'abana bata ishuri uragenda wiyongera, imwe mu mpamvu zibitera ni ubukene.
Asaba leta ko yadutera inkunga ikaduha imfasha. Urugero yaduha ni uko abana bashobora kurya ku ishuri nta mafaranga tugomba gutanga.
Aba ni bamwe mu babyeyi bafite abana baretse ishuri mu Rwanda. Gianni Infantino yatorewe i Kigali indi manda yo kuyobora FIFA, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Naho umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ko aziyamamariza kuyobora igihugu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ikaze. Amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda, General Muhozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, yavuze ko afite umugambi wo kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Eugene Mukankusi arakomeza.
ni ubwa mbere muhozi kainerugaba umujenerali usanzwe avugira ahabona atanze ingengabihe yo kuzasimbura se umaze imyaka mirongo itatu n'irindwi ayobora uganda abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa uganda bareze museveni igihe kirekire gushaka gusubiza igihugu ku ngoma ya cyami ku ngufu kandi bavuze ko yarimo gutegura umuhungu we muhozi kainerugaba kugira ngo azamusimbure museveni yarabihakanye ubu umujyanama udasanzwe wa perezida kuri operasiyo zidasanzwe generali muhozi w'imyaka mirongo ine n'umunani y'amavuko azwiho gukoresha cyane urubuga rwa twitter byatumye se abimutonganyiriza nibwo yihutiye gusiba ubutumwa bwe bujyanye n'ibyifuzo bye byo kuba perezida yari amaze gushyira kuri twitter mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu generali muhozi yanditse agira ati igihe cyose mwashatse ko mbivuga ok mu izina ry'imana yanjye yesu kirisitu mu izina ry'abakiri bato ba uganda n'isi yose kandi mu izina rya revolisiyo nziza yacu nziyamamariza kuba perezida mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu mu bundi butumwa kuri twitter umuhungu wa museveni yumvikanishije ko harambiwe gutegereza igihe kirekire kuzasimbura se yagize ati minisitiri w'intebe w'ubwongereza afite imyaka mirongo ine n'ibiri minisitiri w'intebe wa finlande afite mirongo itatu n'irindwi bamwe muri twe turi hafi kugera muri mirongo itanu turambiwe gutegereza ubuziraherezo museveni ntabwo yari yavuga niba ateganya kuzongera kwiyamamaza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu nubwo abamushyigikiye bamushishikarije kubikora
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken arasaba Ethiopia gukora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano y'amahoro n'intara ya Tigray ashyirwe mu bikorwa. Frederick Nkundikije blinken yavuze ko ibyo ari ngombwa imbere y'uko imigenderanire hagati y'ibihugu byombi isubira kuba myiza mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ari Addis Abeba yavuze ko leta ya etiyopiya itegerezwa gukora ibishobotse byose kugira ngo ityozwa ry'agaterekaziramuntu rihagarare yavuze kandi ko hategerezwa gushingwa urwego rw'ubutungane rurimo impande zose ruzotunganiriza bose inyuma intambara yo muri tigireya yamaze imyaka ibiri mu ijambo yashikirije yagize ati ibyo bimaze kuba niho leta ya amerika izoca isubira gukorana na etiyopiya mu vyerekeye imigenderanire n'ubutunzi blinken yashikirije ayo majambo inyuma y'inama yagiranye n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiye ahmed hamwe n'abandi bategetsi abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barishwe muri iyo ngwano yo muri tigreya imbere y'uko amasezerano y'amahoro aterwa ko igikumu mu kwezi kwa cumi na rimwe uburyo bwo guhanahana amakuru kubika canke gukura amafaranga muri banki hamwe n'ibindi bikorwa vyankenerwa ku banyagihugu vyari vyarahagaze nyamara muri aya mezi aheze vyarasubiye gukora
Minisitiri w'ububanyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Blinken avuye Addis Ababa yakomereje uruzinduko rwe muri Nigeri aho ari butangaza imfashanyo nshya y'ubutabazi uyu munsi ku wa kane muri iki gihugu cyo mu karere ka Sahel mu burengerazuba bwa Afurika nanone Eugene Mukankusi amerika ishaka gufasha nigeri mu gihe ihanganye n'inyeshyamba za kisilamu uruzinduko rwa blinken muri nigeri ni urwa mbere minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika hagiriye muri iki gihugu rugaragaza akamaro kacyo nk'inshuti yayo mu karere ka saheli ibi byavuzwe n'umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru muri departema ya leta nawe uri muri urwo rugendo uwo mutegetsi yagize ati turakeka ko barimo guhitamo neza mu gufasha mu bijyanye n'ibitero bikunze gukorwa muri saheli bityo rero turagerageza kugaragaza urwo rugero rwiza nigeri igihugu kidakora ku nyanja hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere ka saheli harimo mali burkina faso nigeria na chad byose ntibyorohewe mu rugamba bihanganyemo n'inyeshyamba rimwe na rimwe zagiye zigarurira ubutaka bw'ibihugu uwo mutegetsi yashimagije perezida wa nigeri mohamed bazoum warwanyije kudeta za gisirikare muri mali no muri burkina faso kandi wagishije inama inteko ishinga amategeko ku bibazo birebana n'umutekano aho kubifatira ibyemezo wenyine yanashimye bazumu kuba yaravugiye ku mugaragaro yamagana umutwe w'abacanshuro b'abarusiya bagna wahawe akazi na mari ko gufasha kurwanya inyeshyamba muri icyo gihugu mari ivuga ko abagize uwo mutwe bagna bahari nk'abatoza
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudusange no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru ko turimo tuyabagezaho kuri facebook twitter instagram na youtube muradusanga kuri uh, robas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika kongere ya mirongo irindwi na gatatu ya fifa yari iteraniye i kigali mu rwanda yatoreye gianni infantino indi manda yo kuyobora impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi yari kandida umwe rukumbi jean claude munyandinda yaduteguriye inkuru irambuye Gianni Infantino yongeye kugirirwa icyizere mu matora yabereye muri Bekari na Iremera mu nama ya kongere ya mirongo irindwi na gatatu ya FIFA yakiriwe n'u Rwanda. Abatoye bakomye mu mashyi mu rwego rwo kugaragaza ko bifuza ko yakomeza kuba umuyobozi wa FIFA muri manda nshya y'imyaka ine dore ko yari umukandida umwe rukumbi kuri uwo mwanya. Uyu mugabo w'umusuwisi w'imyaka mirongo itanu n'ibiri yashimiye byimazeyo inteko itora avuga ko yiteguye gukomeza guteza imbere uru rwego rushinzwe umupira w'amaguru ku isi yose. Yakomeje yizeza abari aho ko atazatezuka ku mpinduka nziza zigamije kunoza imigendekere ya ruhago infantino yagarutse ku mateka y'uburyo u rwanda rwamubereye icyitegererezo mu kudacika intege ubwo yari agiye kwiyamamariza kuyobora fifa ku nshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu avuga ko icyo gihe yaje mu rwanda gukurikirana irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo abonye uburyo igihugu cyashoboye kugerageza kwiyubaka nawe ahitamo kugira icyizere ko ashobora gutorerwa umwanya ukomeye nubwo hari benshi bamucaga intege bamubwira ko nta majwi azabona perezida w'u rwanda paul kagame yashimye umuhate n'ubwitange gianni infantino akomeje kugaragaza kugaragaza mu guharanira ko umupira w'amaguru muri afurika warushaho gutera imbere mu mpinduka gianni infantino yari yaratangije akaba agiye kuzishyira mu bikorwa muri manda nshya yatorewe harimo kongera umubare w'amakipe y'ibihugu azajya yitabira igikombe cy'isi no kuzamura amafaranga y'inkunga agenerwa amashyirahamwe mu bihugu binyamuryango bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika bavuze icyo kwakira kongere ya fifa bisobanuye ku rwanda uyu ni felix gakuba umunyamakuru w'imikino ku isango star birimo gutanga ishusho nziza mu bijyanye n'imishyire imbere turaba twakira dl amarushanwa atandukanye arimo araza mu rwanda kubera icyizere babona mu buvuzi bw'igihugu ndetse n'imitegurire y'aya marushanwa ni amateka akomeye cyane kuba rero yaje mu rwanda igaragaza ko u rwanda hari icyizere bafite mu mitegurire y'amarushanwa usibye iyo nama ya kongere nyirizina muri iki cyumweru habaye n'ibindi bikorwa bishamikiyeho muri byo hari umuhango wo gutanga igihembo ku bantu babaye indashyikirwa mu guteza imbere umupira w'amaguru muri afurika icyo gihembo cyitwa outstanding achievement award cyahawe perezida w'u rwanda paul kagame n'umwami muhammed wa gatandatu wa maroke bagihabwa na perezida w'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri afurika ku mugoroba wo ku wa kabiri hari kandi umukino w'ubusabane hagati y'abahagarariye amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku migabane yose n'abanyarwanda bakanyujijeho muri ruhago uyu mukino wabaye ejo ku wa gatatu kuri stade yitiriwe pere i kigali muri uyu mukino perezida w'u rwanda paul kagame nawe yagaragaye akina mu kibuga ni ku nshuro ya kane kongere ya fifa ibereye ku mugabane wa afurika kuko u rwanda ruyakiriye nyuma ya maroke afurika y'epfo n'ibirwa bya morise by'umwihariko nibwo bwa mbere iyi kongere iteraniye muri afurika ikanaberamo amatora ya perezida wa fifa yari claude munyandinda i kigali
bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu nkambi ya mulongwe mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika demokarasi ya kongo barifuza gutahuka kubera imibereho mibi ibugarije vedaste ngabo akomeza inkuru inyinshi muri izi mpunzi ziri kwiyandikisha guhunguka ni zimaze amezi atatu zivanywe mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira wo mu mujyi wa uvira zivuga yuko zikambitse mu bihangare byo mu nkambi ya mulongwe zugarijwe n'ibibazo by'inzara kuko zimaze igihe kirekire nta bufasha bw'ibifungurwa zihabwa n'ishyirahamwe rya pamu izindi nazo zigaragaza ko aho zikambitse nta bisaswa zifite joseph barutwa nayo yageze muri iyi nkambi ya murongo tariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri aho akambitse avuga yuko ubuzima bubi babayemo aribwo bwatumye ahitamo kwiyandikisha mu bazahunguka tukaba kuva tugishika ngaha nta kintu turaronka n'iburiburi cyodufasha duhereye ku bintu by'ibifungurwa n'amasafuriya n'ibyo kwifuka n'ibyo turarako nta kintu na kimwe turigera tubona ubu tumerewe nabi cyane rwose ubu rero igituma turi ko turasaba guhunguka dusaba guhunguka kubera ubuzima bwacu tubona bugeramiwe twashaka dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro duko rero turatabaza kugira ngo badufashe hama badusubize mu gihugu cy'amavukiro kubw'imana mariya asanga ubu buzima bubi babayemo burutwa n'ubwo bari basanzwe babayemo mu nkambi y'agateganyo ya kavimbira kuko iyo babahaga ubugari ndetse bakagira n'ibisaswa ariko kuva bagera mu nkambi ya murongwe mu mpera y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nta bufasha bw'ibikoresho byo mu nzu n'ibifungurwa hasi riraba ahantu twashyikiye muri murongwe dubona amenga uburyo bwaho busumba mbere nuko twari kwigumira muri kataranzite kuba muri kataranzite twari twahamenyereye nta muntu nakiyumvira iby'inzara ibyo ari byo hoho twaranagira gutya na saa sita bakaduheza n'iyo ntora imwe y'ubugari ariko ino nta kintu na kimwe badufashishamwo inzara igomba kutwica n'abana tugishika ino hoho nk'ubunya twasanze ino izuba ryaratse abantu barimye ntibigeze bimbura ngo badufashishe harageze igihe haza kudutoreza injya mu mihana nahone barazibura kubera nabo ata kintu na kimwe bafise kica gituma rero tubona yuko menga twotuma dutaha tukaza kugwa mu gihugu cy'iwacu aha muri iyi nkambi kubera ubuzima bubi bwo kudahabwa ubufasha izi mpunzi nsha zigera ku gihumbi zifite usanga zimwe muri zo zijya gutera ibiraka byo guhinga ahitwa za kalongwe sebere ndetse na mukinshi kugira ngo zibone ibyo zigaburira abana tumaze amezi atatu tudapokera ngaha mu nkambi amezi atatu yose araheze tutazi ngo tugaburira abana gute nka jewe hano nsanzwe ntunze umuryango w'abantu cumi ni ukuvuga umudamu n'abana umunani na jengira cumi aha ntituzi nyine tubaho ni ingorane tubayeho ko ibintu nyine bidasiguritse kurya no guhangayika kandi twikora ko turi impunzi ni ukuvuga tugiye hanze naho y'inkambi baratunyanyasa cyane kubera ko nta bibari tuba dufise wumva umuntu arafatwa nabi agakubitwa akagira ane akakwa amasuka n'ibindi byinshi cyane twavugishije umuvugizi wa seri mu ntara ya kivu y'epfo kuri ibibazo by'izi mpunzi ntiyafata telefone yacu ariko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe dewo ntakirutimana avuga yuko ikibazo cy'izi mpunzi ziheruka kuzanwa mu nkambi ya murongwe bakigejeje ku nzego zitandukanye zirimo na aseri ariko nta gisubizo barabona twebwe twaragerageje kubavugira nk'abatware twashikanye amadosiye kure duhereye ngaha kuri seneri wacu haseri baraka gushika n'igoma mubwo gushika uno munsi nta nyinshi twigeze turonka ijyanye n'ibyo byabo baragaragaje kuza baradusigurira ati bajya abantu barabazanye ati ubwo mu kubazana ati bije bari bateguye mu mwaka yari yaheze ati bisaba rero barindira banze gutegura iyindi bije bashe babona gufashwa jewe ikintu usaba kwanza ni uko bobanza bakagarukira kwabo abantu bakabaha ifungurwa kuko igihe baza nta n'umwe yari yararimye cyangwa yarafise n'akantu nakamwe avuga atazo kwikorako kubera zishonje ziza gusoromera amasombe y'abandi gusa nubwo izi mpunzi ziri kwiyandikisha guhunguka ari nyinshi igihe zizahungukira ntikiramenyekana nk'uko umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yabibwiye ijwi rya amerika usibye izi mpunzi nsha zifite iki kibazo n'impunzi zisanzwe mu nkambi za murongwe na rusenda nazo zivuga yuko zifite ibyo bibazo kuko zimaze amezi atatu zidahabwa ubufasha bw'ibifungurwa na pamu veda sengabo ijwi rya amerika uvira
tanzania yakiriye abantu barenga gato ibihumbi bibiri na magana atandatu barimo abahunze igihugu cya congo leta ya tanzania n'umuryango wa hcr barimo baragerageza gusobanukirwa neza icyabiteye james joven ivyo vyemezwa na bwana nashon joel makundi ajejwe ibibazo vy'impunzi mu ntara ya kigoma mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma yemeje ko izo mpunzi zatanguye kwinjira mu gihugu cya Tanzania kuva ku itariki zitanu z'uku kwezi kwa gatatu turimwo yavuze ko hafi buri munsi leta ifatanije na ANSER bakira impunzi zirenga gato majana atatu hafi bose bahunga bava mu miji ya Goma Beni na Kivu mu gihugu cya Kongo abarenga gato majana atandatu nibo bamaze gutwarwa mu nkambi ya Nyarugusu nyuma yo kuronswa ubuhungiro bukwiye serikali tumejipanga kuwapokea watu hawa na kuwahudumia kwa mujibu wa sheria lakini nk'uko mubona hari ibitigiri byinshi by'abantu bariko barinjira mu gihugu cya tanzania bava kongo leta twiteguye kwakira abo bantu no kubafasha hisunzwe amategeko hafi majana atatu gushika amajana atandatu binjira ku munsi gushika ubu tumaze kwakira abagera ibihumbi bibiri magana atandatu mirongo ine na batanu iyo tubakiriye icya mbere dukora amatohoza kumenya neza na neza ibibazo bafise si buri umuntu we wese yiyita impunzi azokwemererwa kuronswa ubuhungiro basi atapewa hadhi fulani ya kuwa mkimbizi au muomba hifadhi katika nchi.
bamwe mu bagishakisha ubuhungiro bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko igituma bahunga ari imirwano hagati y'imigwi y'iterabwoba n'ingabo za leta y'igihugu cya kongo yama yabaye hafi buri gihe bemeza ko inshuti zabo bariko baricwa ari nayo mpamvu bariko barahunga ku bwinshi Tangu mimi nimezaliwa sijawahi kuona matendo kama yale ambayo tulikuwa tunafanyiwa sisi, maana watu walikuwa wanatoka porini.
kuva mvutse ntari bwabone ibintu bibabaje twari ko turakorerwa abagizi ba nabi bava mu mashyamba mu ijoro bakaza mu mazu mu miryango bakica abantu n'ababyeyi bacu bigatuma abantu benshi bapfa nicyo gituma twirutse tubiza mu gihugu cya tanzania Watu wakaamua hapana, acha tu, tukimbie Tanzania ili nari kumwe na mutoyi wanjye hama mama baramwica nca mbona ko atakundi kiretse kwiruka tuza mu gihugu cya tanzania gushakisha amahoro Sasa wakati nilipofika huko ndo nikakuya ona vengine watu viko va mingi ndo nilivakutaka huko.
buramatari w'intara ya kigoma bwana tobias ndengenye mu nama n'izo mpunzi we yavuze ko leta ya tanzania ifite amakenga ko benshi mu bariko barahunga bigeze guhunguka mu myaka ishize ari nayo mpamvu batokwemerera ubuhungiro mu vyihuse abo bantu barimo guhunga gusa amatohoza arimo gukorwa nyuma y'aho bose bazojanwa mu nkambi ya nyarugusu Kwa hiyo tufuate sheria. Kila mtu anaweza akapata shida, lakini shida isiwe ndio kitu cha kukufanya wewe usifuate sheria yoyote. Hapana, lazima tu ni ngombwa gukurikiza amategeko agenga igihugu mwinjiye benshi muri mwebwe mwirutse mujya mu mazu y'abaturanyi aho kwitura leta ya tanzania niyo mpamvu dufise amakenga ku bijyanye n'ikiriko kirabakura mu gihugu cyanyu ku ruhande rwa leta turiko turakora amatohoza akwiye tumenye ko mu gihugu cyanyu hari imirwano nyuma y'aho tuzobaha ubuhungiro bukwiye muri iyi minsi muzoguma mwitwa abagishakisha ubuhungiro mu gihe leta ibisa amakenga y'uko benshi muri izo mpunzi ari abatahutse bongera guhunga mchakato huu unaofanyika hapa sasa ndio utakaosema nyie ni wa kushoto au nyie ni wa kulia.
abarimo guhunga muri ino minsi bose bari mu gihangare ku murwa mukuru w'intara ya kigoma nyuma y'aho bazojanwa mu nkambi ya nyarugusu ibarizwamwo impunzi z'abanyekongo n'abarundi barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itatu n'itanu bose hamwe kuva mu ntara ya kigoma iri mu gihugu ca tanzania james jovini ku bwijwi rya amerika
mu rwanda umubare w'abana bata ishuri uragenda wiyongera ababyeyi n'abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu basanga iki kibazo kirushaho gukaza umurego biraterwa n'iki turabyumva mu nkuru irambuye ya gloria tuyishime mu ntara no mu turere dutandukanye mu rwanda aho kugira ngo imibare y'abana bata ishuri igabanuke iriyongera dushingiye ku mibare itangwa na minisiteri y'uburezi muri raporo y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe abana bataye ishuri mu mashuri abanza bavuye ku kigero cya karindwi n'ibice umunani ku ijana mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri igera ku icyenda n'ibice bitanu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe naho mu yisumbuye imibare igaragaza ko abaritaye mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bari umunani n'ibice bibiri ku ijana gusa nabo baza kuzamuka bagera ku icumi n'ibice bitatu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe gusa amarira y'ababyeyi n'abana babo ahishura byinshi iyo ubegereye mukavugana ijwi rya amerika yaganirije abaturage bo mu duce dutandukanye tugaragaramo abana bata ishuri mu rwanda kamwe muri two ni akarere ka musanze nyiramanasifa na habiyaremye prosperi ni abaturage bo mu murenge wa byangabo muri aka karere bavuga ko amafaranga bakorera atatuma babona ibyo kurya ngo barihire abana babo mu mashuri ni igihumbi nacyo kidahoraho ubwo nyine wa- naba nakabonye naco uri kubona ibintu byarahenze umuntu arya nabi akabaho mu buzima bubi uyu munsi cyaboneka ejo kikabura ubwo tukabura ara nibwo buzima nubwo buzima turiho mbese igihumbi ntabwo cyavamo menerevare y'umwana uri kumva ko no kugira ngo tukirarire nta- no ku- ntabwo kitanaduhaza mu buzima busanzwe ntikiduhaza ntacyo kitumarira kandi nicyo gihumbi ntigihoraho nyina ni ubuzima buzima bu- butuzambiye butugoye ariko ure- urebye amafaranga umuntu akorera ahangaha ushobora ku- ufata amafaranga igihumbi wenda nibura ku munsi nabwo ntugagerayo ukareba ukuntu mu rugo abana barajya u- rwa ruhinja rutoya ukareba na rwa rundi rwagiye ku ishuri uri kurubarira amafaranga urishura ku ishuri ugasanga wa mwana ukuja ku ishuri ari kwica wa wundi uri mu rugo ubwo urukumva yuko niyo mpamvu abantu ubona ba- bari kwica none se umwana umwe yakwica abandi bana basigaye mu rugo none umwana azi yuko arava ku ishuri sage ubwo yaje ku ishuri niyo mpamvu rero abantu uri kubona buri wese ari kuvuga akanyura hariya none akanyura hariya gusa byo- mu bishoboka ku bifite ibyo birashoboka ariko twese ntabwo atunganya abandi babyeyi kandi bashimangira ko amikoro yabo make ariyo ntandaro yo kutabona iby'ibanze nkenerwa abana babo basabwa ku mashuri nk'uko babyumvikanisha kubaho kuri bo ni ukubanza kuramuka Nka- nk'igikapu amakayi niforome wakurikira aho amakayi amakaramu dore nk'ubu ngubu nkiri aho ngaho ikayi ryaguraga mirongo itanu rya make ubu ni ijana ikaramu yaguraga senkani ubu ni ijana Ni- ni- n'irya magana- mu magana abiri buno ugatekereza ko amafaranga avuga ngo nkwege igikoma ku ishuri naco nabwo akavayo nta- naco nta n'ico yankwege kandi bavuze yuko umuntu ari ukwigira ubuntu abaturage bemeza ko nubwo leta y'u rwanda yashyizeho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri mu rwego rwo korohereza ababyeyi ubukene bahorana ntibutuma hari umusaruro uboneka bakavuga ngo nibura uwo mwana no- nibura yirirweyo ukabona saa tatu baramwoherera aya mafaranga ngo ntiwayabonye ubu wabura- wabura amafaranga magana cyenda na mirongo irindwi no mu rugo nabwo baba bagomba kurya ubwo ibyo byose biteranyije nta na kimwe uri kubona ubwo ryaba ari iterambere kandi cya gihumbi ntabwo gihoraho Nta- none se waki- wakibona gute nta- ntawakuzaniye akazi ntawakubwiye ngo ngo uje kumpingira umurimo abo baturage bo mu karere ka musanze basangiye ubushobozi buke n'abo mu karere ka huye mu majyepfo y'u rwanda akenera ama- akenera kumwitaho agakenera amakayi agakenera imyenda inkweto mbese aka- ukamuba hafi umwana wiga muri segonderi yishyurwa ibihumbi cumi n'icyenda biragoye kubishyurira ishuri kuko kugira ngo uzabone ayo mafaranga nta kazi ugira ni ikibazo kikomeye cyane kubera ko iyi se umubyara nta nta nta nta mbaraga bafite zimwitaho noneho bi- za mbaraga zose bikaba ngombwa ko bagomba kuzihuza akareka ishuri akareka- yamara kureka ishuri noneho bagahuza imbaraga kugira ngo haboneke kawunga ya- yo mu rugo ijwi rya amerika yaganiriye na bamwe mu bana bataye ishuri bo mu karere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda aha ni hafi y'umujyi wa rubavu nabo bemeza ko kwiga kwabo ari indoto iri kure ugereranyije n'ubushobozi ababyeyi babo bafite impamvu ni uko duhora twimuka buri kanya tujya muri aka karere tukajya mu kandi gutyo gutyo kureba igihumbi yarangiza akaza agahaha akishyura ikode ubwo tuku- akabona afungurira n'ifomu yabibona kubura ubushobozi nsengiyumva ni umuturage wo mu murenge wa byangabo kandi yahagaritse kwiga ageze mu wa gatandatu w'amashuri abanza ewana imbogamizi biriya byo uriya muhungu ari kukubwira nibyo kuko nta kuntu wajya kwiga nyine utahe mu rugo usanye nta kintu kiriyo kandi noneho twebwe icyo gihe twize dusa n'abantu bafite n'imbaraga si byo se urabona nko kuvuga ngo ugiye kwiga ukajya kwiga ugasanga nyine wowe nta kintu kiriyo duhitamo guhita tujya gushaka amafaranga Eh, iyo mu rugo nta kintu kiriyo no kujya kwiga buri ukicara ku ishuri uzi neza ko urataha nta kintu urasanga aba ari ibintu bikomeye cyane urabyumva nawe nyine muri uku guhura n'ibibazo by'ubukene bamwe mu baturage basanga hari icyakorwa kugira ngo bahangane n'ikibazo cyo guta ishuri kw'abana babo asaba leta ko yadutera inkunga ikaduha imfashanyo urugero ya- yaduha ni uko abana bashobora kurya ku ishuri nta mafaranga tugomba gutanga gusa ku rundi ruhande hari umwe mu baturage bemeza ko iki kibazo gishobora guterwa n'imyumvire y'ababyeyi nishimwe n'umuturage wo mu murenge wa bigogwe mu karere ka nyabihu ese ni imyumvire y'ababyeyi ikiri hasi abana batangira kwiga bakiri batoya eh, umwana yasiba ku ishuri umumama ntamubwi- ntamubaze impamvu yasibye eh, bikaba byatera umwana mbese kumva ishuri arizinutse kandi iyo umwana yasibye ku ishuri eh, butaha yumva yuko no gusiba ari byiza mu nama y'umushyikirano ku nshuro ya cumi n'umunani yahuje abayobozi batandukanye mu gihugu nayo yagaragaje ko ikibazo cy'abana bata ishuri gikomeje kubera ingorabahizi leta y'u rwanda musabyimana jean claude ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ah, ko iyo bigeze ku muyobozi ah, wegereye aho akazi ke ni ukureba ababyeyi b'abo bana ni bande bakabazwa impamvu batazana abana ku ishuri kubera ko gushyira umwana mu ishuri ni itegeko ntabwo ntabwo ari ntabwo ari ntabwo ari choice yawe ntabwo bijyana yo ko aragira cyangwa ntagiye kubera nta mpamvu n'imwe yatuma umwana w'umunyarwanda akajya mu ishuri kandi ibi twumvikanye ko tugiye kongera kwibutsa gukomeza turabikora ariko tubifiteho imbaraga kongera kwibutsa ababyeyi inshingano yo gushyira abana mu ishuri ndetse tunarebe ko utashyira abana be mu ishuri cyangwa abakurikirana nawe abibazwa ngo nagaruka ku kintu cyitwa inshingano za buri wese ariko hakaba na accountability kuri buri rwego uwamariya valentine minisitiri w'uburezi mu rwanda nawe yagarutse kuri ubwo bukene anerekana aho umuti waturuka nk'uko mwatangiye mubivuga birasaba uruhare rwa buri wese ni nayo mpamvu buri wese yibona mu burezi turahera ku muryango iyo tuvuze ngo abana batangiye ishuri bakererewe ni ukuvuga ngo umwana ntabwo umubyeyi ntabwo yagejeje umwana ku ishuri ku gihe iyo ageze ku ishuri mwarimu amukurikirana ate mwarimu ubona umwana asibye rimwe kabiri gatatu ah, ntatabaze gutabaza ndavuga gutabaza umubyeyi gutabaza ubuyobozi bw'ibanze buri aho ishuri riherereye uko bigenda bizamuka buri wese abigizemo uruhare ntabwo twagira iriya mibare iri hejuru hari eh, ibibazo byinshi byagiye bikemuka bijyanye n'imibereho ya mwarimu ariko birasaba yuko noneho dusubira ku isoko Ah, twese nk'abanyarwanda cyangwa n'abandi bose dufatanya mu burezi perezida paul kagame asanga nawe mu gukemura iki kibazo abayobozi mu nzego z'ibanze bakwiye gufata iya mbere mu guhangana nacyo wese agomba kugira uruhare kugira ngo bishobore buri wese ni- ni uku- ni ukubyoroshya cyangwa ntabwo byumvikana neza niba bavuze ababyeyi umuryango ibyo birumvikana igikwiye gukurikiraho abayobozi local administration mu nzego ziriya z'ibanze bakora iki ku buryo badakurikirana icyo- gikwiriye nacyo kumvikana ku buryo bw'umwihariko hari ababyeyi ariko hari abayobozi ibyavuye mu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire by'abanyarwanda ryakoze ku nshuro ya gatanu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bigaragaza ko abasaga miliyoni ebyiri muri miliyoni umunani bafite imyaka kuva kuri cumi n'itanu gusubiza hejuru batigeze bakandagira mu ishuri aba bangana na makumyabiri na kabiri n'ibice bitatu ku ijana by'abaturarwanda leta y'u rwanda ikomeje guhangayikishwa n'iki kibazo cy'abana bata ishuri n'abatarize nk'uko perezida paul kagame aheruka kubivuga ijwi rya amerika yashatse kumenya umubare w'abana bataye amashuri mu ntara y'amajyepfo n'uburengerazuba ntitwabasha kuyibona ari mu nama y'umushyikirano yavuze ko iki kibazo gikemutse u rwanda rwasigara ruhanganye n'ikibazo cyo guhuza ibyo abanyeshuri biga n'ibiri ku isoko ry'umurimo gusa kugeza ubu ariko nta rwego rwa leta ruragaragaza birambuye igihe n'uburyo budashidikanywaho iki kibazo cy'abana badashobora kwiga kizabonerwa umuti urambye gloria tuyishime ijwi rya amerika
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ari kabirasi muhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Grand
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese